iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese mu biganiro byacu
nari kumwe na na buramatari mu kayanza na n'ujejwe yitwa pascal w'igipolisi mu kayanza yambwiye yuko ari amakamyo ajya mu rwanda mitirayeze ziri hakurya ya kanyaru wasanga abasoda baje mu kanyaru n'impoho ku rutugu kugira ngo ibyo bintu bijabukire
uwo ni bwana merikiyore nanywahomba ni muramatari w'intara ya kirundo avuga ku ngingo yafashwe yo kutagurisha ibiribwa mu zindi ntara cyangwa se mu bihugu bihana imbibe hagamijwe kurengera umusaruro w'abanyagihugu ariko cyane cyane ku mpamvu z'umutekano iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo intwaro n'imyambaro bya gisirikare n'iby'igipolisi byafashwe mu murwa mukuru w'u Burundi turazigarukaho mu kanya inshuti mwese muduteze amatwi duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakamyo atwaye ibiribwa imiti hamwe n'ibikoresho birimo ibiringiti kuri uyu wa mbere yahagurutse yerekeza mu mijyi itatu yo muri siriya aho ingabo zishyigikiye guverinoma zashinze ibirindiro hari n'abarwanyi bahanganye n'ubutegetsi aho abantu barimo kwicwa n'inzara iyo mfashanyo byitezwe ko izagera madaya hafi y'umupaka wa libani na fuwa hamwe na kafuraya mu ntara ya idiribu iri hafi y'umupaka wa siriya na turikiya iyo mfashanyo iratangwa mu bikorwa bihuriweho n'umuryango utabara imbabare mu rwego mpuzamahanga croix rouge na croissant bleu muri siriya n'umuryango w'abibumbye nyuma y'uko guverinoma ya siriya yemeye mu cyumweru gishize kureka imfashanyo igatambuka videwo yashyizwe ahagaragara na bbc ku rubuga rwayo nkoranambaga kuri uyu wa mbere yagaragaje ikamyo ya onu iva i damasi ijya madaya ahantu ikora urugendo rw'ibirometero mirongo itanu cyakora imiryango itwaye iyo mfashanyo ntabwo yari yavuga niba ibikoresho yohereje byageze muri iyo mijyi yagaragaje gusa ko imodoka zayo ziri hafi y'utwo turere pakisitani yakiriye kuri uyu wa mbere ibiganiro bizamara iminsi ine bigamije kuzanzamura imishyikirano y'amahoro ya afganisitani ibyo biganiro birimo afganisitani ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika saritaje azizi umujyanama wa minisitiri w'intebe wa pakisitani nawaze sharifu yafashe ijambo mu gufungura iyo nama yavuze ko intego y'ibanze y'inzira y'ubwiyunge ari ugushyiraho uburyo imitwe y'abatalibani yaza ku meza y'ibiganiro kandi bakarebera hamwe agahimba kabaha n'agahimbazamusyi katuma bemera kugendera kure urugomo nka bumwe mu buryo bwafasha mu kubonera umuti ibibazo binyuze mu nzira ya politiki ibitero by'inyeshyamba z'abatalibani byiyongereye mu mwaka ushize byakongeje urugomo mu karere amahanga hagira impungenge z'uko ibihe bisanzwe bibonekamo urugomo byabamo imirwano irushijeho gukara ikarushaho gutembesha imivu y'amaraso bikaboneka kandi ko bishobora no kurushaho guhungabanya umutekano mu gihugu cyibasiwe n'intambara azizi yavuze ko inama y'isiramabadi yatanze amahirwe yo gushaka neza icyerekezo cy'inzira y'ubwiyunge bwa afganisitani no gushyiraho intego zigamije gushyiraho uburyo ibiganiro byakorwa hagati ya guverinoma ya afganisitani n'imitwe y'abatalibani bikekwa ko pakisitani ishobora kuvuga rikijyana ku batalibani cyakora umubano na afganisitani wari umeze nabi muri aya mezi ashize ibyo bihugu byombi byagiye biregana kuba kimwe gishyigikira abatalibani ikindi kigafasha inyeshyamba zikorera ku mipaka y'ibyo bihugu ku mugabane w'afurika kenya igihugu kizwiho kugira bamwe mu bantu bazi kwiruka cyane ku isi cyatangiye gusuzumirwa hafi ku bijyana n'abaterete bashobora kuba bakoresha uburyo bunyuranyije n'amategeko bafata imiti ibongerera ingufu urugaga mpuzamahanga rw'amashyirahamwe y'abaterete iaf rwatangaje ko mu kwezi kwa cumi na kumwe kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe rurimo gukora amaperereza muri kenya rukaba rwaratangiye mu kwezi kwa gatatu ku bivugwa ko hakoreshejwe uburyo bwo kongera ingufu samuel njuguna ni umunyakenya wiruka marato avuga ko atari byiza ko bamwe muri bagenzi be baba baragize uruhare muri urwo rukozasoni ati ushobora kuba uwa mbere ariko utari shyashya ati kuba nkora cyane ngashyiramo ingufu undi agakoresha imiti ati ibyo bica intege kenya yahagaritse abaterete barindwi mu kwezi kwa cumi na kumwe kubwera- kubera ubwo buryo bw'am- butemewe n'amategeko bakoreshaga ibyo rero bikaba byaratumye abarebwa n'icyo kibazo baba mirongo ine muri iyi myaka itatu ishize harimo ab'igitsina gore babiri basubijwe iwabo mu gihe cya shampiyona yo mu rwego rw'isi iheruka kubera i beijing tunyacyo noneho mu budage ku bitero by'i Cologne abaperereza amaperereza arimo kwibanda muri iki gihe ku bimukira abategetsi b'ubudage bavuga ko hafi abakekwa bose ku bitero byakozwe i Cologne bucya umwaka utangira birimo kwibanda ku bantu bakomoka mu mahanga Ralph Jaeger ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa mbere yavuze ko hashingiwe ku makuru atangwa na polisi hamwe n'ababyiboneye ku giti cyabo n'amaso yabo agaragaza ko ibimenyetso byose byerekana ko abakekwa baturuka mu majyaruguru ya afurika kandi ko ari abantu baturuka mu bihugu by'abarabu yavuze ko abakekwa cumi n'icyenda ubu barimo gukorwaho amaperereza abo barimo abagabo cumi na bane bo muri maroc na algeria icumi mu bakekwa ni abashakishwa bashaka ubuhungiro icyenda muri abo bageze mu budage nyuma y'ukwezi kwa cyenda ku mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu umwuka mubi uriyongera i Cologne aho abagore magana atanu batanze amakuru ku byo bakorewe abagabo barenga bagera ku gihumbi bivugwa ko bagose abo bagore barabahohotera barabahemukira babakorera ibiteye isoni abenshi muri abo bagore bara- abenshi muri abo bagore bacuzwe n'utwabo bari bafite ubwo bari ku marembo manini ya sitasiyo ya gari ya moshi bucya ubunani buba ayo rero ni amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi muri gahunda ya radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook no kuri twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu mushobora radiyo ijwi ry'amerika i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari komisiyo y'igihugu y'abana mu rwanda ntivuga rumwe n'abemeza ko abana b'inzererezi biyongereye mu mujyi wa kigali ndetse n'ingeso yadutse yo kujugunya abana bakiri bato biterwa n'uko leta yafashe umugambi wo gufunga ibigo byareraga abana b'imfubyi iyo komisiyo nayo ntihakana ko abana b'inzererezi babaye benshi ariko ubuyobozi bwayo bukemeza ko nta- na mbere na mbere y'uko hatangira umugambi wo gufunga ibigo birererwamo abana b'imfubyi inzererezi zari nyinshi mu mihanda ni inkuru ya asumuta kabuye
abagenda mu mujyi bibonera ko ahantu hahurira abantu benshi nko mu bigo abagenzi batageramo imodoka ku masoko abana b'inzererezi bahagarutse ku bwinshi ubuzima bwabo bugenda bwangirika bitewe n'uko abishoye mu muhanda badatinya no kunywa ibiyobyabwenge ku mugaragaro aba ni bamwe twaganiriye banywa agakore ku manywa y'ihangu ubu buzima bwanjye mbona ubu buzima a- atari ubuzima no- mbese ni- ni- ni- ni- ni bubi kubera iki baduhohotera ngo abajya bareka kudukubita buri kanya igufwa rya- ryacikiyemo hano ngaha hano mu itako ubwiyongere bw'abana bo mu muhanda ntibuvugwaho rumwe hari bamwe mu bayobozi bemeza ko kuba harafashwe icyemezo cyo gufunga ibigo by'imfubyi byabaye intandaro yo gutuma abana benshi biroha mu mihanda uyu ni senateri ntabukuriryayo jean damascene uba muri komisiyo ya sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage rero hano muri me- meri diverbe niba bashaka ari mwebwe ari twe tuzajyayo batoraguye umwana baragiye baramureze nk'umwana w'ishuri barangije bafite ishuri ryo kugira ngo umwana azige primaire ayirangize arangije uwo mwana bamujyanye muri sogonderi arize arangije uwo mwana bamujyanye muri universite arize the way out kwari ukuvuga ngo abo bana noneho ntibashakira uburyo binjira muri sosiyete so iyo ufunze ikigo nk'icyo ngiye ko numva kiruta n'umuryango wa ntabwo uryayo kuko yafashe ingamba zose zijyanye no- no- n'iyo mfubyi batoraguye ku muhanda abantu bagombye kuba bagitekerezaho kuko gufata porogaramu ni byiza kandi ni- ni- n'ikigamijwe kirumvikana kurindwa mu muryango niyo yaba yarakuze agafatwa kwa ntabwo uryayo agafatwa nabi wa murongo wafashe ntacyo bitanze abagenda mu mujyi wa kigali ndetse n'abawutuyemo nabo bemeza ko ikibazo cy'abana bo mu muhanda kigenda gifata indi ntera ku buryo basaba leta gushyiramo imbaraga igakemura iki kibazo burundu bari abana bakaba bafatwa bakajyana iwawa bakagororwa pe n'uburyo bushoboka kuko urabona ko hari abana barapfuye kugira ngo bafate babajyane kwa kabuga bagende bakubitwe bicwe nabi babajyana muri icyo kigo cy'iwawa bakagira gute bakabafasha bakabambika abana bagakaraba bakongera bakagaruka ntabwo leta urebye ibibazo leta ikemura ikibazo cy'abana b'umuhanda kiyorosha ugereranije ni- ni- n'ukuntu wumva mbona ikibazo cyabo kimeze buri mwaka bariyongera ariko si benshi cyane komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ntiyemeranya n'abavuga ko gufunga ibigo by'imfubyi byaba ari byo byatumye abana benshi biyongera mu muhanda ndetse n'abagenda batoragurwa hirya no hino madamu claudine akanyamanza uwera ni umunyamabanga uhoraho wa komisiyo y'igihugu y'abana kuvuga ngo umuntu yabyaye yataye umwana ku muhanda ibyo bintu ni ibintu tumaze iminsi twumva ni gahunda itaraba ntabwo rero nta- ntaho byaba bihuriye ahubwo ni za nshingano kuko wa mwana wagiye mu muhanda kenshi iyo ugiye kureba niba abana n'ubundi bafite ibibazo bikomeye mu ngo usanga ababyeyi ntibahari rwose ibyo rero ntabwo rwose twabihuza n'iyi gahunda kuko n'umuntu wemeye gufata uwo mwana n'ibyo navuze byose by'uko dukurikirana iyo miryango tukayitegura tugategura n'abo bana nuko tujya kumuha uwo mwana twamubonyemo ubunyangamugayo igikorwa cyo gufunga ibigo by'imfubyi cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri leta yari yihaye kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abana bose babonye imiryango bimukiramo kugeza ubu ariko abana bagera ku bihumbi bitatu nibo bamaze kugezwa mu miryango mu gihe hasigaye abandi ibihumbi bigera kuri bibiri batarabona imiryango ibakira komisiyo y'igihugu y'abana ivuga ko bizagenda bikorwa buhoro buhoro kugeza igihe abana bose bazabona imiryango ibakira iki kibazo cy'abana b'inzererezi biyongereye mu mujyi wa kigali n'icy'abana basigaye bajugunywa na ba nyina bakiri impinja komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ivuga ko igiye kugikoraho ubushakashatsi bwimbitse ngo harebwe koko niba biterwa n'uko leta yafashe umugambi wo gufunga ibigo birera abana b'imfubyi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu rwanda noneho tunyarukire mu burundi ubuyobozi bw'intara ya kirundo bumaze icyumweru bufashe icyemezo cyo kubuza kugurisha ibihi- ibihingwa ni imyaka abantu babejeje cyane cyane ibishyimbo bo mu ntara ya kirundo babujijwe rero kubicuruza ya, hanze mu zindi ntara no mu bihugu bahana imbibi buramatari w'intara ya kirundo merikiyoru nankwahomba niwe ugira icyo abivugaho avuga ko iyo ngingo yafashwe hagamijwe kurengera umusaruro w'abanyagihugu ariko cyane cyane ku mpamvu z'umutekano ni inkuru ya jean bosco ndarurinze
harashyinzwe ubuyobozi bw'intara ya kirundo bufashe ingingo yo guhagarika imyimbuko ishoka mu zindi ntara no mu bihugu duhana urubibe muri iyi ndwi irangiye ntitwashoboye kuronka buramatari kugira tumenye icyatumye iyo ngingo ifatwa ariko twashoboye kuronkera hamwe n'abadandaza bo mu kirundo insiguro y'icyatumye ifatwa hari mu nama buramatari yabagirishije kuri uwu wa mbere haraje amafaranga menshi ni politiki yo hejuru kurangira ngo bari kuzana nk'ibigwanisho amafaranga y'agaciro y'amanyarwanda n'amadolari arimwo bagakomanda amatoni n'amatoni kugira ngo mu- mubugabira ntihagire umuntu asigarana isahani y'ibiharage ibusoni ntihagire umuntu asigarana isahani y'ubufu ikijanja ku buryo izo nzu zose zisigara zigaragara ata kintu na kimwe kirimo kugira ngo bice bishoboka muri pamu pamu yo hanze hari hateguwe yuko rero abantu baca bahunga bahora baca bahunga koko ngo inzara mu kirundira twishi bakitwaza ngo uruzuba bakitwaza ibintu byinshi bashitse mu rwanda imiduga iza kubatora ibahungishe kuko bahunze iyi ntambara barimo barabica bafatiye ku bwoko mugabo w'umucuruza rero wa muntu yaguhaye wamutaye ntumenye icyo ari cyo kandi bari bateguye yuko mu miza mu ndwi zibiri bose baba bahunze buramatari w'intara ya kirundo avuga ko uwo mwimbu na cyane cyane uw'ibiharage ugana mu gihugu cy'u rwanda aho winjira hashyizwemo inguvu nyinshi z'ingabo z'ico gihugu amakamyo ashitse ingozi bashaka ngo agiye mu kayanza ageze mu kayanza bukeye ntuhamya niyo yanyikiye ejo nari kumwe na na buramatari mu kayanza na n'ujejwe yitwa pascal w'igipolisi mu kayanza yambwiye yuko ari amakamyo yajya buka mu rwanda mitirayeze ziri hakurya ya kanyaru wasanga abasoda baje mu kanyaru n'impoho ku rutugu kugira ngo ivyo bintu bijabuke n'amahoro bashapakira bigiye muri pamu pamu ifasha abantu tutazi natwe ngaha mu kintu turimo turapfa iyo ngingo kuva igisohoka yakiriwe neza muri rusange n'abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo bavuga ko ije kubatezurira iyo ngingo twebwe twayakiriye neza yuko ibiharage byoguma ngaha mu ikomini yacu ikareka kwishinga bigenda mu zindi ntara tukareka kwishinga tubigura icya munani kandi twari tubyejeje tukaca tu- dusonza kandi twari tubifite dusonza kubera tubisahura twishinga tubinyabagiza bigenda mu zindi ntara babidusahura babicahura bakabijyana ngo bumvishije amabuye abarimyi batagira ingerekwa mu mirima yabo bo bakabona ko bishobora gutuma bashora umwimbu mwinshi w'ibiharage aho byugariye ikintu dukenye n'ikintu bitwa inkozo inkozo niyo nizo tudafite mu ngo z'iwacu urabona nk'ubu ikiro cy'ifu kigeze ku mahera magana ibiri kandi ari ifu y'umwumbati ibiharage nabyo biriko bigura amahera amajana atanu ku kiro none wumva kugira uronke ikiro cy'ubugari bigusaba yuko uba washoye nk'ibiro bishika nka bitanu by'ibiharage kugira nyene uje- utuboga n'akunyo n'agasabune byose tubironda muri ibyo bintu twimbuye nibyo tuba twagurishije abadandaza bari bagize iminsi bidoga ko ibiharage baranguye bishobora kubaborera ko basabye buramatari ko bigira ubundi buryo bubandanya badandaza badahomba none ubwo ubundi hoho ntimuhava mufashanya n'abandi ba guverineri begereye ngaha ngozi na kayanza mukabereka umuti ukuntu ngaha natwe twabyifashemo kugira ibintu ntibijabuke mu rwanda aba badandaza bagenzi bacu baba baraguze ibi biharage nk'uwo bavuga ati jewe ndabishora i bujumbura nta kuntu mumutorera umuti kugira ngo abandanye ashore kugira iyo sitoke yiwe ntihave imupfa urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo ati hari impamvu yo kutazihanganira uwuzorenga iryo tegeko igihugu cyaramaze kuvuga yuko abantu bari mu makambi ariko baraforoma bajya hakurya ibyo mu bintu by'akarangamutima wowe nawe ugaca utekera bya biharage ukabitwara hakurya ngira ngo urumva ndagufashe ugaca uraba n'ibimbo- n'abapolisi b'ibimuga dufise uko wangana urumva je ndi umupolisi ndakubonye uko nce ndagufata ko nimba bariko batera umupolisi bajya abapolisi ni abana banyu n'inshuti zanyu n'abarundi ifaranga y'umunsi umwe uronka muga urironze uri kuvyibusha uwuza kukwica canke kwica abana bawe canke abana bene wanyu ntaco rimaze uwurongoye iperereza mu ntara ya kirundo nawe ati ivyo bambuwe birakwiye abanyarwanda baratwambuye bikwiye batwambuye mu butunzi ubu u rwanda ruhagaze neza kubera amafaranga y'uburundi yose ahereye mu rwanda kuko abantu benshi baragurishije amazu baragurisha imiduga barafata amakredi mu i- mu mabanki atandukanye bafata amakredi batwara imiryango aho hakurya ako rero twambura tukongera tukabashigikira mu kubashyira ifungurwa buramatari w'intara ya kirundo yasabye abadandaza ko bokwihangana bakubahiriza iyo ngingo mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda arakoze mugenzi wacu jean bosco ndarurinze rero mu kanya twari mu kirundo tujye noneho i bujumbura mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura inzego zishinzwe umutekano zatangaje ko zafashe ibirwanisho n'imyambaro ya gisirikare n'igipolisi muri karitsiye ya mutakura iri mu majyaruguru y'uwo murwa ni inkuru ya eroge wiri kaneza ivyo bigwanisho n'ibikoresho vy'inzego z'umutekano vyatowe ku nimero 19 muri karitiye ya Mutakura zone c'ibitoke komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura inzego z'umutekano zimenyesha ko zari zahawe amakuru n'umwe mu banyagihugu yanse ko ivyo bigwanisho vy'ihi nkumbi nk'uko twavyiboneye abajejwe umutekano baje bafise amakuru akwiye mu gutora ivyo bigwanisho bimvye mu rupangu no ku mpande zarwo kuko ivyo bikoresho vy'inzego z'umutekano ntivyari mu kibanza kimwe inzu yarahatoye ivyo bigwanisho biraboneka ko yimutsemwo abantu haraciye igihe ariko hari hakiri ibintu nk'amashuka makeya impuzu zaheze ibitabo harimo bibiliya harimwo n'ibikoresho vyo guteka no kuvoma hamwe na firigo bikiri muri iyo nzu abapolisi n'abasirikare twahasanze bavuga ko hahora haba abagwanyi umuntu yahafatiwe akiryamye abajejwe umutekano bavuga ko ariko akorwako amatohoza icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Moise Nkurunziza aratubwira ibirwanisho vyahafatiwe harimwo inkoho imwe ya- yo mu bwoko bwa Kalashnikov amasharijere atanu yuzuye amasasu y'iyo nkoho nyene hamwe n'indi sharijere igaragara hatowe kandi n'amagrenade abiri imwe yo mu bwoko bwa offensive iyindi yo mu bwoko bwa defensive n'amasasu atari make yahatowe amasasu agera ku gihumbi n'amajana abiri na mirongo icenda y'inkoho ya Kalashnikov hamwe eh, n'amasasu amajana abiri na mirongo indwi n'ane y'inkoho ya eh, mi- mi Kalashnikov Tuwetse ivyo bigwanisho n'amasasu hari n'imyambaro yahafatiwe harimwo n'itari inzego z'umutekano z'u Burundi hatowe kandi n'umwambaro w'igisirikare cy'u rwanda hatowe kandi n'iradiyo eh, imwe bahanako amakuru bita emetere resebutere motohora hatowe n'imiti n'imiti ya- ya- y'abantu Eh, hejuru y'ivyo eh, hatowe kandi eh, imyambaro itari mike harimo eh, imyambaro y'igipolisi imwe idafata imvura bita impermeable eh, umwambaro wikwiye hamwe eh, n'ijakete iri ukwayo hatowe eh, imyambaro ibiri y'igisirikare FDN imyambaro ya kera hamwe n'amajakete atatu y'intambara y'igisoda c'u Burundi aho mu buraruko bwa Bujumbura kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hatowe ikiziga c'umuntu ataramenyekana muri kati ya Cibitoke kwibarabara ry'icumi uwo muntu agizwe kane mu bantu bishwe ku mugwa mukuru w'u Burundi kuva mu ijoro ryo kwa gatandatu w'iyindwi twaraye turangije Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo icyo kiganiro ejo rero ntikizabacike mu burundi kandi hari bamwe mu banyagihugu bo muri komine mugamba mu ntara ya bururi bamaze iminsi bidogera binubira abapolisi bashya baherutse koherezwa muri ako karere kwita ku mutekano umunyamakuru w'ijwi ry'amerika yagendereye iyo ntara ya bururi iri mu majyepfo y'uburundi ni fidelite y'ishatsi abapolisi bariko baratunga agatoke nabo muri ca gipolisi kidasanzwe kije gutabara vyihuta ico jemire mu mfunyafunyo y'igifaransa mu ndwi imwe iheze bariko barakorera muri komine ya mugamba bamwe mu banyagihugu baho barabidogera abo banyagihugu twabasanze muri zone ya kibezi zone nyagasasa no muri zone vyuya muri abo banyagihugu harimwo umukukuruke w'umusirikare amenyesha ko abapolisi baje kumusaka bahagenda bamwivye ariko gatandatu mu gatondo mvyutse abo bapolisi nza mbona baraje mu rugo ndababaza manda do perquisition bahawe ntibashoboye kuronka aja mu nzu baransaka barabura ikintu na kimwe baraca barakubita urutoki bati turamangaye tubuze ikintu ngaha muri uru rugo rw'abahoze arabasohoka mu nyuma bagenda muri varize bahasanga itelefone iyo telefone nagiye kubiraba mu nyuma nsanga bayitwaye baca bagenda kuwundi muhana twegeranye bahatwara telefone na carte simu hariho abampangiye ku mazu babibye amafaranga ibihumbi bine ubundi bihumbi mirongo ibiri abo bapolisi petetre ntituzi ko ari n'abapolisi nuko ari imbonera ku munsi wa gatatu w'iyindwi turiko turasozera abapolisi batuma urutoki ko bambuye abanyagihugu ku mugaragaro igihe isoko y'itora muri zone kibezi yari kwirarema bayakwaka ku mugaragaro yatanze noneho no mu mfuko barikorerayo basanze amahera bahita batwara hari abo wabonye ko barasopa batwara amafaranga yabo basha navyibonera je niho nari hariho umuhungu w'umudandaza jewe namubonye yariko anywa inzoga nyene nkuko nyene asohotse hanze baca baramubona kiba cyo batangwa kumwigenza ko boje ngo zana karanga mu nyamuhungu arabahereza munyuma bavuga ngo we nkora nta mabombe y'office ngo nta bigwandisho y'office baca batangwa kumukora mu mufuko baca bamutwara inoti ya mirongo itanu hariho abandi banyagihugu twasanze mu mazone ya nyagasasa no mu vyuya batwiganiye ko uretse gusohoka n'abapolisi hari n'abasinzikarizwa ubuzima uyu avuga ko yibwa amafaranga yongeye arafungwa twegera tubana badufatira ku nkoho ngo mesi hasi ngo uvyura umutwe mumene barinjira abandi baguma ku muryango baduforeye ku nkoho barakira imigozi baratuboha amahera baradusopa je baransubye ibihumbi mirongo itandatu bakadutorotira batubaza ibintu tudashobora kwishyura twereka abantu bapfuye abantu baboshe abantu b'amafoto nyene tutasanzwe tuzi bakatubaza ngo aba murabazi kumbe bagashaka kuba twemeza natwe tutabazi uyu nawe asanzwe aba muri zone vyuya we bavuga ko yagarukiye ku cobo twari muri butike haza abapolisi baje n'imoto batatu baca baratubwira bati mwebwe ni mwubikina ngaho batangura kudukwita botine aha mu mugongo ubonye igipolisi si kimwe mumenyereye ubonye n'igipolisi kindi caje muri abo batatu ati jewe nahora kumusaga ati nicyo gituma jewe ubonye ati kwica ati ivyo nta kintu vyoba bintwaye haheze umwanya baca barazana imigozi baratuboha ku maboko uyu muntu yaciye ajanwa mu gasho amaze y'umunsi umwe yaciye arekugwa hagati aho hari n'abanyagihugu twaganiriye baduhishutse ko hari igihe abapolisi babigenza ko maze bagahitamo gutanga amafaranga kugira ngo bave imbere aho bita ku muyanga kuri parking hari abapolisi benshi cyane hama baca baradusupa baradutwara mu muduga abantu bose bari mu miduga hama je baca baranyaka akaranga muntu arayitwara umupolisi yarayitwaye arayinyima mbona ngena guma nkwepa nca ndamufumbatisha hama abona kuma ya karanga muntu yanje hama ndabandanya urugendo ndamufumbatishije mahera ibihumbi bibiri ntibigeze umaze ituma atajya kwigusubiza ntibigeze ushaka kubishikana kure mu gihe atacora wiyagiza uruse karangamuntu iwawe ntaco nari niyagiriza ka meme mugabo maze kubona aguma atambuka intambwe yigira inyuma niho nahisemo ko nokora mu mfuko abo banyagihugu basaba ko abapolisi bo muri jemire bokugwaho hakaguma bari bahasanzwe ariko rero aya makuru yabidogereye ico gipolisi ca jemire arabeshuzwa n'umuvugizi w'igipolisi hamwe na musanteri wa komine mugamba pierre nkurikiye avuga igipolisi c'u burundi amenyesha ko batanze ayo makuru bafise intumbero yo gucafuza igipolisi aho ni mu gihe nk'uko umuvugizi w'igipolisi abandi abimenyesha abapolisi ba jemire bagiye mu mugamba kugarukana amahoro n'umutekano mu gihe muri iyo komine vyigaragaza ko rimwe na rimwe umutekano uhungabana piye nkurikiye baza ko bidogeje ico gipolisi bari mu bahungabanya umutekano aho mugamba badashimishwa no kubona abo bapolisi muri ako karere mu gihe abanyagihugu twaganiriye wo mugamba bemeza ko igipolisi cari gihasanzwe bara bakorana neza anise niyo nzima musenyi wa komine mugamba we abona ko abakora akazi neza ari abapolisi bashasha kubwiwe hagati y'abanyagihugu n'abapolisi bari basanzwe hahora iminyerano myinshi benshi usanga abona badakoze akazi kabo neza nayo kuri abo bavuga yuko bibwe canke bahohotewe abahamagarira kwitura abakuru imitumba yabo kugira ngo abo nabo ku munsi wa mbere nk'uko byaba bikorwa mu nama y'umutekano babishire mu vyegeranyo bazotanga muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika
inshuti mwakomeje gukurikiraho ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha mbere y'uko dusoza tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakamyo atwaye ibiribwa n'imiti hamwe n'ibindi bikoresho birimo ibiringiti kuri uyu wa mbere yahagurutse yerekeza mu mijyi itatu yo muri siriya aho ingabo zishyigikiye guverinoma zashinze ibirindiro hari n'abarwanya ubutegetsi bahanganye nabwo aho hantu rero hari abantu barimo kwicwa n'inzara iyo mfashanyo byitezwe ko izagera madaya hafi y'umupaka wa libani na fuwa hamwe na kafuraya mu ntara ya idrib iri hafi y'umupaka wa siriya na turukiya pakisitani yakiriye kuri uyu wa mbere ibiganiro bizamara iminsi ine bigamije kuzanzamura imishyikirano y'amahoro ya afuganisitani ibyo biganiro rero birimo afuganisitani ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika saritaje azizi ni umujyanama wa minisitiri w'intebe wa pakisitani nawazi sharifu yafashe ijambo mu gufungura iyo nama avuga ko intego y'ibanze y'inzira y'ubwiyunge ari ugushyiraho uburyo imitwe y'abatalibani yaza ku meza y'ibiganiro kandi bakabemerera agahimbazamusyi katuma bemera kugendera kure urugomo nka bumwe mu buryo bwafasha gukurikira intego ya politiki kenya igihugu kizwiho kugira abantu bazwi cyane kwiruka bazwiho kwiruka cyane cyatangiye gusuzumirwa hafi hasuzumwa niba bamwe mu baterete badakoresha uburyo bunyuranije n'amategeko bafata imiti ibongerera ingufu urugaga mpuzamahanga rw'amashyirahamwe y'abaterete iaf ruratangaje mu kwezi kwa cumi na kumwe ko rurimo gukora iperereza kuri kenya kuva mu kwezi kwa gatatu ku bivugwa ko bamwe mu baterete bakoresha uburyo bwo kubongerera ingufu mu budage ku bitero by'ikolonye amaperereza harimo kwibanda ku bimukira abategetsi b'ubudage bavuga ko hafi hafi ya bose bakekwa ku bitero byakozwe ikolonye bucya umwaka utangira birimo kwibanda ku bantu bakomoka mu mahanga ralph jeger minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa mbere yavuze ko hashingiwe ku makuru atangwa na polisi hamwe n'ababyiboneye n'amaso yabo bagaragaza ko ibimenyetso byose byerekana ko abakekwa baturuka amajyaruguru afurika kandi ko ari abantu baturuka mu bihugu by'abarabu nshuti rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha ni ahabihumurije ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na kurutesi bayini na fatuma karara arimasi kuri mikoro ni eugenia mukankusi mwakoze kudutega amatwi mugire amahoro y'imana ijoro ryiza kuri mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.